muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti ni kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi niyadirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu twari dutahuze tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha atatu zirenga gato tujya dushike mu rugo naho twateye guverinade n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutazi ko imana yarakinze twari n'imoto uwo ni frederic ndacyayisaba umukuru wa zone kirundo rurari waraye arokotse ubwicanyi ariko akomeretswa na grenade yamutewe iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo igikorwa cyo kwiyandikisha ku ilisiti y'itora mu burundi turayigarukaho mu kanya gato mu burundi hatangijwe igikorwa cyo kwandika abazitabira amatora yo kwemeza cyangwa guhakana guhindura itegeko nshinga ry'igihugu ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu mujyi wa bujumbura icyo gikorwa nticyatangira igihe kuko cyari nk'uko byari biteganyijwe kuko ngo abandika nta bikoresho bari bakabonye byinshi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika remonzimana i bujumbura mu burundi abajejwe kwandika abazo kwitabira ayo matora aho gutonda mu bibanza bitandukanye byagenewe ico gikorwa mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu munsi wa mbere batonze ku biro vy'imigwi y'amakomine ijeje gutunganya amatora sesi aho naho bari kurondera ibikoresho muri komine muha hasanzwe hari ibibanza mirongo itatu na bitandatu vyo kwandikiramwo abazitaba amatora isaha zine ntibari bwatangure kwandika adolphe nshimirimana arongoye umugwi wa komine muha ujeje gutunganya amatora aratubwira ivyatuma bacegwa kubera murabona amakomine mu gisagara yose barayegeranije acahinduka atatu ni ukuvuga yuko izahora ari komine ubu zarise amazone ubu rero bica bituma abantu baba benshi bigahita bituma n'ibikoresho bigora kugabura ariko urumva n'umunsi twazindutse kuraba ibikoresho byose ubu rero tukibironka nico bituma mu musanzu turiko turabidisibura tubihereza abo vyega kugira ngo babitware nabo ku masantre d'inscription uyo arongoye sesimuha yahavuye afata ingingo kugira ico gikorwa gitangure mu bibanza bitandukanye kubera ibikoresho biravanze kandi tuza kubitanga ku manimero mu rutonde rwiza kugira rero ntiducegwe twese amasantere yose ngo acegwe baje dufata uwo muti yuko ku bikoresho bihari kandi bimaze kuja ku murongo duhereza kira santere abantu babiri bari bagende kugira ngo baratangura ntiduceregwe twese hamwe eka no muri komine mukaza naho twasanze abandika bari mu bibanza naho nyene vyatanguye hafi isaha zine ikindi cibonekeje ni uko abaza kwiyandikisha haza bake bake mu baje kwiyandikisha kw'ishure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga harimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo akaba yatubwiye insiguro y'igikorwa yakoze Ego tuje kugira ngo twitaba kamo k'umugwi ujeje gutunganya amatora aho uno munsi hatanguye icese yandikwa ry'abarundi bakwije amategeko kugira biyandikishe bazoje mu matora yo gutora ibwizwa shingiro n'amatora azotora abarongora igihugu uno munsi rero tuje kugura itike itike izo dushikana ku rubuga rw'umupira canke ku nkino tugiye gukina mu misiza murazi yuko utaguze itike ntiwinjira dusaba yuko barundi bagura iyo tike kugira binjira muri komine nahangwa hoho gushika isaha icenda z'umugoroba zone c'ibitoke ntibari bwatangure kwandika kuko abandika bari bakirindiriye ibikoresho naho amasaha yaragiye uwurongoye umugwi w'amatora mu gisagara ca bujumbura yatwemeje ko hose ico gikorwa kirara gikozwe Terence Bizimana yemeje nuko ibikoresho byose bikwiye na makenga dufise na gatoyi kubera turavye ubukerebutsi ababije bariko babikoranamwo tubona neza yuko eje bose bari ku kivi bizavyata gushira isaha ibikoresho birakwiye byose ikigoye n'umwanya gusa kubitanga ni kinini amaprovinsi ni menshi babanje guheza ni maprovinsi meri niyo basanga ngo bahebe bahereje ko twe ruva ko batanga kuduheza mu gato ico gikorwa gitegekanijwe kumara iminsi icumi gishobora kongerwa iminsi bivanye n'ingingo y'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni igisagara ca bujumbura kikaba gifise ibibanza ijana na mirongo itanu n'indwi byo kwandikiramwo abanyagihugu bazokwitaba amatora nayo abandika bakaba bangana n'igihumbi n'ijana na mirongo ine na batanu remonzi imana ibujumbura ijwi rya amerika tugume mu burundi umukuru wa zone kirundo rurari yaraye ahatswe n'abantu bamuteye grenade yamukomerekeje ku kuguru uwo muyobozi avuga ko nta mpamvu abona yaba intandaro y'abashatse kumuvutsa ubuzima ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze mu ntara ya kirundo ndacayisaba frederico umukuru wa zone ya kirundo rirare niwe yaraye ahaswe kugandagurwa abashatse kumwambura ubuzima bamutegereye atashiwe ni ku mutumba wa kavomo uri muri komine ya kirundo n'intara ya kirundo muri rusange twebwe twazindutse mu bikorwa igihugu cyatujeje n'abanyagihugu bwabo twari dutahuze tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha atatu zirenga gato tujya dushike mu rugo naho twatewe gerenade n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutazi ariko imana yarakinze twari n'imoto rero mu nyuma twaca dushika mu rugo aba banyu bavukanye inshuti duca dusimbana kwa muganga ubu twavuga yuko atangorane turi mu rugo turi mu rugo turimo turafata imiti uwo mutware akaba n'umunyapolitike wo mu mugambwe uri ku butegetsi avuga ko gushika ubu atabona ico yoba yashatse kwamburirwa ubuzima mu bisanzwe sinokubwira yuko ngo ibi biva ahantu hari inkozi y'ikibi n'inkozi y'ikibi n'iryo zina ryabo kuko twebwe mu kibano hameze neza mu banyagihugu tubanye neza ubu turimo turanywanisha abarundi tubereka imigambi yo kwiyandikisha kugira ngo bitabire amatora nta ngorane na zimwe dufise mu kibano iyo rero inkozi y'ikibi n'iryo zina ryayo iragira n'abo bana ikagira n'abo bakecuru ikagira n'abo uyu n'uriya jewe nokubwira yuko ntovuga yuko hari ikibazo na kimwe dufitaniye n'abanyagihugu uretse ubukozi bw'ikibi nyene inkozi y'ikibi yama yifuza kugirira nabi uwo ari we wese rero twebwe mu gihugu turimwo hari amahoro hari umutekano nta munyagihugu n'umwe twavuga ko tuberaniye nabi uyu n'uriya haratekanye n'imporo ndacayisaba avuga ko atabona aho yohera kugira aronke uwo yagiriza ubwicanyi yaraye ahaswe gukorerwa abamufasha gutwara bagize ico bashikiriza ku vyaraye bibaye ku mukuru wa zone kirundo rirare imvugo y'umukuru w'agacimbiri kibagabaga ku mutumba wa kavomo ntitandukanye n'iyo waraye agizwe ko igitero twabonye nyene ko abagizi ba nabi babaho ko ntawubazi ariko ndabibona ntibisanzwe ntiwovuga ngo ni nako umuntu muragendana ntumenye ibyo agona adutwara neza cyane ni umuntu yumva abanyagihugu n'ibibazo byabo ntawe bafitaniye ibibazo nta bikintu umuntu yakundana na bene igihugu akabagendera akabatunganiriza akarora nako mubona nk'izo kawa baraye batemye ubona ko arimo aravuga ati nibumvikane naho bagize nabi mugabo igiterwa cya leta mugabo ntabyivangamo nibo bivuganira umukuru w'umutumba yaranda uri hakurya yaharaye habereye igitero avuga ko atari ibisanzwe gutera umutware nk'umukuru wa zone iyo batwaye n'abatwarwa tubanye neza bakaba turabye rimwe na rimwe karakunda gucamo kabona ko bashobora kwibonekeza imitumba za politiki dushobora gutora neza ubu twagize ngo nako yakoze ibi kuko two turaraba si ibintu bisanzwe gutegera umushefu ariko arataha kuko nta muntu ariko barapitongo ngaha ikibano turako turaraba ntabwo twakwagize nako yabigize ubwo amatohoza nuko bibandanya bucike tukazomenya uwo yaragize ivyo bintu ayo matohoza kubaraye bashatse kwaka ubuzima umukuru wa zone kirundo rirare yatanguye ikirarudo niyo kindi umukuru wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya kirundo avuga ko abantu batatu bikekwa bamaze guhagarikwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tuve mu kirundo tunyarukire mu mujyi wa arusha muri tanzania aho urukiko rukuru rw'umuryango wa afurika y'uburasirazuba uyu munsi rwaburanishije urubanza rw'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za amerika barega igihugu cyabo bavuga ko cyabanyaze imitungo yabo iri mu mujyi wa bujumbura umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre clave niyo nkuru ari aho muri uwo mujyi wa arusha aratugezaho inkuru ikurikira
abo barundi nabo mu muryango userukiwe n'umugabo yitwa manariyo desire yitwaye avuga ko leta y'u Burundi yamunyaze amatongo yiwe yari yaraguze mu myaka mirongo itatu iheze mu gisagara ca bujumbura ubu ni muri zone musaga yemeza ko afise n'impapuro yahawe na sentare y'intango ya musaga zemeza ko ayo matongo ari bwiwe vyatumwe n'uko abanyagihugu bahaba n'abegereye aho ayo matongo ari bamwitwariye mu burundi bamwagiriza ko yikitse mu kiza mu gihe c'intambara akabatwara ayo matongo maze akayandikako kuri uyu wa kane cateye imari mu gisata c'iyungururizo ca sentare y'akarere ka afurika y'ubuseruko n'ingingo ya mirongo itatu y'iyo sentare agace kayo ka mbere iyo ngingo ivuga ko kugira ngo umuntu yitwariye igihugu ciwe abwirizwa kuba aba mu gihugu kimwe mu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko ni mu gihe manariyo desire n'umuryango wiwe baba muri leta zunze ubumwe za amerika haraheze imyaka itari mike iyo ngingo niyo uburanira leta y'uburundi metre nestor kayobera afatira ko mu gusaba ko sentare yosoma amategeko uko ari agatsinda nka mbere ijya ngingo ni nziza ahubwo kuko turafise abantu bari mu bindi bihugu nk'aba ba mana Rio Desire bibera muri Tazi- muri Leta Zunze za Amerika baba hariya bariko basamaza igihugu bariko basamaza ibihugu vyacu twebwe tuvuga uti aba bajya abantu b'abarundi b'ababandi babere muri muri Leta Zunze za Amerika bariko bitwarira ibihugu vyacu abateguye iteko bavuga yuko kugira ngo witwarire igihugu utegereza kuba uba muri kimwe muri ibi bihugu turiyo ngingo rero niyo twemera cyo tuma tuvuga twise ntavyo bavyiza ivuze ni uko iyo ngingo yokurikizwa imana yo desire agahebuzwa nkuko yahebujwe na sentare ya mbere bica bifasha kugira ngo nabajya abantu bagiye bahunga igihugu bagiye bononye umutekano w'igihugu batoteje igihugu bivye igihugu ntibazoce birukira birukira ngaha Muru- muru- murumva yuko rero turya ngingo turayemera nishigikigwe niyemezwe mana yo desire nkuko yahebuje ubwa mbere ahebuzwe kuko aba muri leta zunze ubumwe za amerika iteko rivuga yuko bwa yitware ateza kuba mu- aba muri iki gihugu twasabye uti niyerekane kurira kimwe cerekana yuko aba mu burundi canke muri tanzania canke muri kenya nta kihari naho biruko uburanira mpana ariyo desire metre donald deya abona ko aya mategeko yashaje kuri we ntibyumvikana ingene umunyamahanga aba nko mu burundi yokwemererwa kwitura sentare yayase hanyuma umurundi aba hanze ntiyemererwe avuga ko byogira ingaruka mbi kuko hari abantu benshi baba canke bariko baravyarira hanze y'akarere ka yase kandi bahafitiye amatungo n'ibintu vyabo ikiwa tu wewe ni mwananchi wa moja hizi nchi sita, uwe ndani ya nchi yako, uwe ndani ya nchi jirani, ati upfa kubura umunyagihugu wo muri kimwe mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko uhaba canke utahaba canke naho wowe uba mu gihugu ca kure y'akarere ufise ingorane ubwirizwa kwemererwa kwitura ubutungane twebwe naho duhagaze sentare niyafatira ku vyo mugenzanje yavuze bizoba bisigura ko abantu bose bo muri aka karere baba muri diaspora i buraya n'ahandi bazoba bakumiriwe ivyo bizogira ingaruka mbi mu bihugu vyacu mu gihe duhamagarira abantu kuzana imitahe yabo iwacu nta n'umwe azosubira kuza kubaka amazu amahinguriro amasoko n'ibindi kuko hagize uwogira ikibazo atazoba yemerewe kwitura iyi sentare ya yase n'ibyo kuko ubutunzi bwabo ntibuzoba bukingiwe sentare nirabe n'ayandi masezerano y'isoko rusange ashyira hamwe abanyafurika y'ubuseruko iyo bari hose uh, wananchi wa Afrika Mashariki wote pamoja na wale wako nje.
sentare yatanze ikiringo c'ukwezi kumwe kugira ngo yaba sentare hamwe n'ababuranyi bose baronka umwanya wo guca hirya no hino ico kibazo c'amategeko cavutse pierre claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikibazo cy'ubwiyongere bw'abantu ku isi cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ni ikibazo gikomeye gikomeje kuvugwa cyane uko abantu biyongera ni nako ikibazo cy'ubukene n'ubushomeri bikomeza kubangamira bikomeye iterambere ry'akarere ka afurika mu rwego rwo gusobanukirwa neza intera y'icyo kibazo mugenzi wacu fideli niyongabo yavuganye na bwana baltazar niyonzima uyu akaba ari umuvugizi mu bushikiranganji bujejwe iterambere ry'amakomine mu burundi ndetse na zeno ni caenzi umuhanga mpanuzwajambo ku bibazo bijyanye na politike ubutunzi ndetse n'iterambere umushinga ntahe zeno ni caenzi yatangiye avuga ku kugene aba- abona icyo kibazo ki- cy'ubwiyongere bw'abantu
icyo kibazo ni ikibazo kigoye gifatiye kure gifise imizi ya kure kandi ntigifise inyishu imwe gusa ni ukuraba inyishu twotorera icyo kibazo cyo kugwirana kw'abantu icyo yobyara yofasha iyo nyinshi twotora yofasha guteza imbere ubu- uburundi na afurika mbega i- i- ibihugu vya afurika bizahajwe n'ubukene kubera abana benshi kubera havuka abana benshi muri afurika mbega uburundi ubu u- ari ubwa nyuma ku isi mu iterambere ni ukubera abana b'abarundi bavuka ari benshi ni ukubera ababyeyi abakenyezi bibaruka abana benshi ha aho rero ikibazo naho kiri jewe ndabye ikibazo ni uko tukibona kuvyara abana benshi ego niko ni ikibazo kandi icyo kibazo gifatiye ku ndero icyo kibazo gifatiye ku buryo ababyeyi bafise icyo kibazo gifatiye ku buryo igihugu gitekanijwe Eh, namwe mushinga ntahe Baltazar niyo nzima ikibazo nk'ico mukibona gute cigurirana ry'abantu hamwe n'ivyerekeye iterambere akarere ka Afrika koba kadatera imbere kubera igurirana rikomeye ry'abantu canke nigurirana rikomeye ry'abantu yoba rite- rituma akarere ka Afrika kadatera imbere ku bwanyu murakoze cyane ku bwacu twebwe tubona ibijyanye n'igwirirana ry'abantu ah, hamwe n'iterambere icyo dushobora kubivuga ko kuri ubu mugabane wa afurika ahaniniya burya igwirirana siryo ritera eh, hataba iterambere ahubwo ni intunganyo in- ingene ibijyanye no gutunganya iterambere mu bihugu bikorwa aho niho hari ikibazo nayo igwirirana umwana ashaka muzorabe hariho n'ibindi bihugu usanga aho ahubwo ubwinshi bw'abantu aribwo bushobora gutuma ahubwo n'ibyo bihugu bishobora ku gishobora kuba ki- kimwe mu bituma ibihugu eh, bitera imbere rero ikibazo nyamukuru twibaza yuko aho kiri ni mbega ibijyanye n'iterambere mu bihugu bitekanijwe gute murakoze Eh, umushinga ntaheze none icyayi nzi eh, mwaragize eh, ubushakashatsi eh, ku vyerekeye ico kibazo eh, mukorera ishyirahamwe PNUD nikihe mwashitse ko mwabonye cokogwa Eh, yemwe jewe ndiyumvira ko nahuje n'uwo mushinga ntahe eh, turiko turaganira muri iyi radiyo Eh, ikibazo cy'umuvuduko w'urwaruka mu burundi eh, niko ni kirekire niko ni ikibazo gikomeye ariko bikava ukuntu abo bana aho bavukira mbega bavukira mu gihugu gitunganijwe neza mbega bavukira mu miryango i- i- ifise intumbero mbega bazoronka aho biga mbega bazoronka aho bavurwa mbega bazoronka icyo bakora bahejeje amashuri maze iki igihugu gishobora kwishura ivyo bibazo vy'ejo nzoronka indero nzoronka ahomba nzoronka icyo nkora nzoronka umwimbu nkura mu byo nkora nitunganye ntanga umusaruro mpa abana banje cyanke jewe mvukiye mu gihugu kidatunganijwe neza hari ibihugu bifise umuvuduko w'abana bongerekana mu mu bihugu byabo nk'uyu w'i burundi ariko batera imbere inshuro hafi zibiri cyangwa zitatu ugereranije n'uburundi eh.
biva ku muvuduko w'ubukene buterwa n'ibindi bibazo bihagaze ku ntwaro y'igihugu ikintu bakirabe bakiba bagitororokanye ibyo rero makro yavuze ha ngira ngo nabo nyine araraba umuvuduko wo kugwirirana muri afurika si wo wari ikibazo Umuvu- u- umuvuduko yo- yoba inyishu mu gihe abategetsi bo muri afurika bo kwikubita agasi bakikosora bagatunganya itunga ry'igihugu ry'ibihugu byabo itunga rya afurika bakaritunganya neza bakarikoresha neza itunga ubushobozi uburyo ibikoresho biri muri afurika ariko intwaro ziri muri afurika naho boreka kuvyara ababyeyi bati turaretse kuvyara abo babyeyi bokwicwa n'inzara n'ubundi kuko ibihugu vyo muri reka tubandanye eh, tuje ku mirongo ya telefone dufise Christophe Christophe uratumva ego cyane ndabateze yombi watubwira irindi zina naho uhamagaye uri n'ikibazo canke intererano Ni- nitwa niyongeko christophe nkaba ndi mu ntara ya rumonge ku musozi bita mugara zone gatete mufise ikibazo cyangwa intererano Ah, nagomba guterera kimwe eh, nagomba kuvuga cyane cyane ah, iri gwirirana duhaye tuvuga nitureke kuvuga ngo intwaro kuko intwaro irashobora kuba ifise eh, eh, vision nziza ku bene gihugu ariko ugasanga bene gihugu muri mu bari opposition ugasanga niyo iteye ikibazo kuko nibaza ko intu- i- ikibazo kiri mu burundi ntabwo ari intwaro In- opposition y'intwaro nicyo kibazo kuko ibi byose byavuye kuri opposition Ma rero igwirirana ry'abantu naryo ri- riza naryo ri- rite risibe kubera iki mu gihe abantu bamaze kwiga ari benshi ni ukuvuga ubuzi buba buke bumaze kuba buke ni ukuvuga abenegihugu abo bize abamwe ababura ibyo bakora rero ugaca usanga cya gihugu ntikironse ukuntu gishobora kugira ntego gu- gu- gufasha abo bahejije amashuri rero igituma avuga nti impande avuga cy'uko opposition nayo ari ikibazo cyaje gisonge risiyo Eh, dufise kandi leon leon uratwumva cyane muranyumva namwe Eh, watubwirira izi zina naho uhamagaye uri Eh, je nitwa leo kargo niyo ndabahamagaye ndi mu ntara ya makamba muri komine ya kayogoro niho ndabahamagaye nako ufise ikibazo canke icyiyumviro uterera ego ntangure nshimire kwa kino kiganiro nongere nshimire n'uwo mutumire mwatumiye ni ukuri ari ijambo ri- rikomeye avuze na jewe nciye numva nezerewe cyane aravuze yuko nabo mu burundi twogira ngira ngo icyo nokwita ubusa bw'abantu bavuka ku munsi tutazokwigira tubona yuko hari iterambere twe dushyitse koko kuko byose biva mu mikorere canke u- ukuntu amaleta yacu agenda yitwara ico kintu je ndakimushigikiye cyane hanyuma nkasanga uwo kebura cyane uwo christophe yarahejeje kuvuga avuga yuko opozisiyo yoba ifisemo uruhara opozisiyo nta ruhara na ruto ifise muri bintu by'ubushomeri kuko opozisiyo nta butegetsi iba ifise ubwo wowe ufise ubutegetsi bafise purenduru warafise icyo nokwita ikintu icyo ari cyo cyose wokora kugira ngo ubushomeri buhe- buhere ariko icyo mbona ni ubuje ngo masemerera ugwaruka twe tugakwiye kubona tugasaba leta yuko mu burundi tutari dukwiye kugira iki kibazo cy'ubushomeri nawe twagomba tukiga turi ijyo n'injojo ubuzi burahari ikintu cishe ngaha mu burundi ni iki akamwana wa mama nkunzi imigambwe n'ibindi ntibakiraba ko umuntu ashoboye iki n'iki n'iki mbe ni kubera iki muri leta ubu ubu mu gutanga akazi batagomba gushyiraho irya sisiteme y'uko basi twotuma umuntu akora ikibazo kugira ngo umuntu ashobore gushikira ako kazi mugabo uzosanga baza bavuga ngo urya ari mu mugambwe ngo aradushyigikiye ngo cyane ngo ava mu muryango ubu n'ubu n'ubu turasaba leta yuko ibintu ibanza ikahagarika hakaboneka mu- gutanga akazi bi- bibe mu muco n'ahandi ho irigurirana ry'abantu ntacyo ryari Urakoze.
ritwaye kuko ni mu bushinwa bagwiriye kuva ah, twovuga kurusha ibindi bihugu ahubwo niho hacaba ati kugira igihugu gitera imbere urakoze turagushimiye tugaruke ku batumire bacu umushinga nawe bataza niyo nzima ku vyerekeye ubushikiranganji bwanyu bujejwe iterambere ku rwego rw'amakomine nikihe muriko murakora kugira ngo uh, ivyo bibazo nk'aba bariko barahamaga bariko baravuga bitoregwe inyishu murakoze cyane iki kibazo kijyanye n'izigwirana ry'abantu ni ikibazo si cy'uno munsi kiramaze igihe muri iyi myaka ya nyuma rero icyo kibazo eh, ni umwitwarariko ukomeye mwana ashaka ku nzego zose z'igihugu hanyuma murabajije muti mbega mu bijyanye eh, n'ubushikiranganji muvugira ubushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine mbega icyo kibazo eh, mwoba mukibona gute mu- mukora iki kugira ngo eh, iterambere rishikire koko abenegihugu hariya mu makomine Eh, nabamenyesha yuko kimwe mu nyishu zishoboka kugira ngo ibiinye by'intwaro eh, nziza eh, no gutunganya iterambere mu benegihugu bishoboke Eh, n'umugambi wa mbere witwa wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu bimwe bita decentralisation mu rurimi rw'igifaransa eh, kubashikiriza ubutegetsi hamwe n'iterambere hariya mu makomine iwabo rero musanzwe muzi yuko hano mu gihugu cyacu uwo mugambi watanguye eh, gushirwa mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, na gatanu ubu unye murumva ko haheze imyaka irenga cumi n'ibiri dutanguye uwo mugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu hariya aho tuvuga duti ibi byahora bikorerwa hejuru ku nzego eh, za leta mu bushikiranganji butandukanye nibigende bikorerwe hariya mu makomine kugira ngo amakomine koko bajya begereye abenegihugu aba aribo babona bati mbega ibintu by'ibanze bikenewe kugira ngo iterambere twifuza koko rishikire eh, umunyagihugu vyoba ibihe ni muri iyo ntumbero rero ubu unye nabamenyesha yuko hamaze guterwa intambwe nyinshi kuva ico gihe eh, c'ibihumbi bibiri na gatanu nababwiye eh, ni ukuvuga ubu unye amakomine murazi yuko hariho uburyo asanzwe ahabwa eh, na leta hari miliyoni amajana atanu zama zitangwa eh, buri mwaka kuri buri komine kugira ngo itunganye imigambi yayo y'iterambere iyo murumva ko ari intango kandi n'isemo eh, nziza cyane hanyuma hariko harajaho amategeko azoha koko ububasha amakomine bwo kwitunganiriza eh, ibije- ibijanye eh, n'ubuzima bw'abenegihugu mu makomine hanyuma ikindi kintu gikomeye ngaha twavuga hariho umugambi wafashwe ariko ubu ubu twarashyitse ku kiringo cy'uko tuvuga duti ama inyubako rusange ziriko zirakwira ho- nka hose mu gihugu reka turabe yuko ajya amahera ahabwa amakomine kuri buri, buri mwaka yoja mu bijanye n'ugu- n'ibikorwa bibyaza eh, bibyara amafaranga ni ukuvuga eh, bimwe bita travagerateur de revenu les activités cyangwa projet générateur de revenu ni muri iyo ntumbero rero turiko turagerageza yuko amakomine agerageza gusabikanya ariya mafaranga yose a- a- ahabwa ava hejuru kugira ngo ayasabikanye abenegihugu nabo tukaba eh, tukabahamagarira kuja mu makoperative ubu hariho murazi ko hariho umugambi w'ibigwati ibyo byose ni utwigoro dukomeye twa leta biciye mu bushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine Eh.
ariko turakorwa kugira ngo iterambere nyakuri rishikire abenegihugu aho baherereye murakoze tuze ku mushinga ntaheze none icayenzi akarere ka afurika uh, ni akarere kavugwa ko uh, hafi ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana by'ababa muri ako karere bafise munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu mwariko muravuga ikibazo c'igwirirana ry'abantu ko gishobora kuba um, ngirakamaro mu gihe amaleta y'ibihugu abo bantu barimwo abyifashemwo neza akabaronsa ubuzi akabaha uburyo bwo kwiteza imbere ku vyerekeye ukubona ko afurika ari akarere karimwo abakiri bato benshi ariko kakaguma ariko karere karangwa n'ubukene kurusha mu bindi bice vyo ku isi nikiye mubona cokorwa mwebwe Eh, ni uko icyokorwa kandi cyihuta kandi eh, kitakozwe ibihugu bya afurika ntaho bizokwigeza N'aba- n'abanyafurika bazoba bakiriho bazoca batekera bashire u- u- akarabirabi ku mutwe bagende kwicarana n'abanyaburaya hariya iburaya ibi biriko biraba kandi ntawe uzobakira bazoza bararunguye kubera ubukene bwoshya nabi rimwe rimwe si iminsi yose mbwa bwoshya nabi none abanyafurika bogira gute kugira ngo abana bavutse baronke indero bavurwe hanyuma iyo ndero ivemo ayo magara meza n'indero nziza ivemo abakenyezi n'abagabo bikwiye kandi bikwije kandi bakwije afurika ni uko abategetsi bo muri afurika bohindura itunga riri muri afurika ibikoresho biriya muri ubutaka amashamba amazi umuco uva mu ijuru tukawukoresha twebwe nyine kugira ngo duteze imbere abana bacu abategetsi bo muri afurika ubu ntibariko bararondera iterambere ry'abo ry'abo barongoye bariko baraha abanyamahanga bariko barabagabira amatongo yose yose meza meza yo muri afurika bariko barabagabira ubutare ubutare bariko barabagabira batiryana cyane ibyo byose hanyuma muze kumenya hariya nayo bamuhaye ayo madolari bamuhaye agaca yajyana i buraya ntanayagumiza iwabo mu gihugu cyiwe aca yajyana akayatahiriza mu bindi bihugu byamaze gutera imbere abategetsi b'abanyafurika bagateza imbere abamaze gutera imbere nabo rero abo- abo o- babonye uwo muntu ariko arabateza imbere kandi ari mukene igihugu cyiwe ari gikene gikene mbere mu bya nyuma bagaca bagira bati "Eh, abo ba- abo bantu bo muri afurika nibo beza reka tubashigikire
ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha tubararike tubabwira ko mu kanya saa moya n'igice tuza kubagezaho andi makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasirige beyeho wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema